radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotove kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ikiganiro mpaka hagati ya perezida wa amerika joe biden na donald trump ahoze ari perezida cyaranzwe n'ubushyamirane turakigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mu rwanda abagore abagore bakora umurimo wo kwikorera imizigo baravuga ko utuma biteza imbere nagatangiye mba mu nzu y'ikode ubu nibera mu nzu yanjye inzu nanjye wayiyubakiye mu mbaraga z'iyi koperative nyine ko nagenda mbona amafaranga ndayiyubakira abana banjye bariga umwe mu bakora akazi ko kwisuma mu karere ka rusizi mu kiganiro cy'abari n'abategarugori umuhesha w'inkiko yasabye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge guha agaciro cyamunara yakoze ku mutungo wo kwa nyakwigendera asena paul rwigara ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na eugene mukankusi kuba perezida wa kenya yarahagaritse kuri uyu wa kane gahunda yo kuzamura imisoro ntibyigeze bihagarika imyigaragambyo mu gihugu hose aho abantu babiri bivugwa ko baguye mu bushyamirane hafi y'umurwa mukuru nairobi abandi barashwe na polisi ahandi mu gihugu nyuma y'umunsi umwe perezida william ruto aretse umushinga w'itegeko ryongera imisoro abigaragambyaga i nairobi mombasa kisumu no mu yindi mijyi bamusabye kuva ku butegetsi nubwo abigaragambyaga bari bake ugereranije no mu ntangiriro z'icyumweru abapolisi barashe ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga i nairobi banahagaritse imodoka ku mihanda yerekeza ku ngoro ya perezida mu mujyi wa homa bay mu burengerazuba bwa kenya abapolisi bavuze ko barashe abigaragambyaga igihe bageragezaga gutwika imodoka za polisi ku wa gatatu ruto yahagaritse umugambi mushya wo kuzamura imisoro umunsi umwe nyuma y'uko inteko ishinga amategeko yibasiwe n'abigaragambyaga kandi igice kimwe cyayo kigatwikwa iyi nteko yageragezaga gutora itegeko binyuze muri gahunda ya perezida abantu babarirwa muri makumyabiri na batatu baguye mu myigaragambyo kudasenya umushinga w'itegeko bizagira ingaruka kuri gahunda ya perezida ruto yo kugabanya icyuho mu ngengo y'imari n'inguzanyo nk'uko bisabwa n'abatanga inguzanyo harimo n'ikigega mpuzamahanga cy'imari kuri uyu wa kane hangora yavuze ko perezida w'u rwanda n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo bashobora kuzahura vuba cyane kugira ngo baganire ku bijyanye n'amahoro y'uburasirazuba bwa kongo angora yagiye ihuza impande zishyamiranye mu ntambara ibera mu ntara ya kivu ya ruguru aho inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zishyigikiwe n'u rwanda zirwana n'ingabo za kongo kuva mu mpera za bibiri makumyabiri na rimwe ma makumyabiri na gatatu yigaruriye uduce twinshi mu myaka myinshi ishize hafi igice cyose gikikije goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru uyu mutwe wishe abantu benshi kandi ukura mu byabo abandi ibihumbi amagana mu rwego rwo guhagarika ubushyamirane ingufu z'amahanga zimaze amezi menshi zigerageza guhuza perezida w'u rwanda paul kagame na felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa kane perezida wa angola joao laurenso ubwo yari mu ruzinduko muri cote d'ivoire yaragize ati ubu turimo kuganira mu rwego rw'abaminisitiri hagamijwe guhuza vuba cyane abakuru b'ibihugu byombi u rwanda na kongo kugira ngo baganire imbonankubone ku kibazo cyihutirwa bityo haboneka amahoro avugira mu ngoro ya perezida abidjan laurenso yaragize ati nta gushidikanya ko inzira imwe rukumbi ari ugukemurira aya makimbirane ku meza y'ibiganiro kandi ibyo nibyo tugamije radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu arakomeje uturere cumi na tune mu mpande zose za sudani dushobora kwibasirwa n'inzara igihe intambara yatangiye mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu yafata intera ikigo gicunga ibijyanye n'inzara ku isi kuri uyu wa kane cyasanze ikibazo cy'inzara kirushaho gukara muri sudani kivuga ko ishami rya oni ryita ku biribwa pamu ryasanze ariho ibintu bikaze kurusha ahandi ku isi aho ni mu bice by'umurwa mukuru Khartoum mu ntara za Darfur na Kordofan ndetse no muri leta ya El Gezira ni ahantu habereye imirwano ikaze abantu bahura n'ibibazo by'inzara mu bihe byerekeza mu kwezi kwa cyenda aho umusaruro uba ari muke bariyongereye kugera kuri mirongo ine na gatanu ku ijana ababarirwa muri miliyoni makumyabiri n'eshanu n'ibihumbi magana atandatu ni ukuvuga abarenze icya kabiri cy'abaturage ba Sudani abantu bagera kuri miliyoni umunani n'igice ni ukuvuga hafi kimwe cya gatanu cy'abaturage bahura n'ibura ry'ibiribwa rishobora kuvamo imirire mibi ikabije n'urupfu cyangwa bigasaba ingamba zo guhangana n'ibihe byihutirwa biteganyijwe ko abantu bagera mu bihumbi magana arindwi na mirongo itanu bazaba bari mu mazi abira urebye uko ikibazo cy'inzara ikabije kizaba gihagaze mu kwezi kwa cumi n'abiri tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya isirayeli kuri uyu wa kane abigaragambyaga barwanya guverinoma bateraniye i yeruzalemu bahurira ku rugo rwa minisitiri w'intebe benjamin netanyahu bacana umuriro ku muhanda hanze banamusaba ko yakwegura abigaragambyaga basakuzaga bakoresheje indangururamajwi bazunguzaga amabendera kandi bavuza ingoma mu gihe abapolisi bari bahagaze kuri bariyeri abo bigaragambyaga bari bafite ibimenyetso byanditseho amagambo harimo nk'ayagiraga ati twaratereranywe amatora akakanya imyigaragambyo nk'iyi yagiye irushaho kwiyongera mu gihe intambara yo kurwanya umutwe wa hamasi mu ntara ya gaza ikomeje n'urugamba rushobora kurushaho gukazwa ku mutwe wa hezbola wo muri libani cyakora ntibiragera ku ntera byariho umwaka ushize ubwo guverinoma ya netanyahu yageragezaga kuvugurura urwego rw'ubutabera rwa isirayeli benshi mu mbaga y'abantu bigaragambyaga byabonekaga ko babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi basakuzaga bavuga amagambo yumvikanisha ko bashyigikiye ko amasezerano yo kubohoza abanyayisirayeli babarirwa mu ijana makumyabiri bagizwe imbohe bafitwe n'umutwe wa kiyisilamu w'abanyepalestina hamas muri gaza barekurwa ubwo izuba ryari ritangiye kurenga ejo abigaragambyaga bazitiye imodoka kandi bacana umuriro mwinshi ku muhanda w'iyeruzalemu rwagati ariko nta makuru y'amakimbirane akomeye hagati ya polisi n'abigaragambyaga yatangajwe kandi abapolisi ntibateye amazi mu mbaga yigaragambyaga nk'uko bagiye babigenza mu myigaragambyo myinshi yabanje
urakoze Eugene Mukankusi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa amerika joe biden na donald trump ahoze ari perezida mu ijoro ryo kuri uyu wa kane bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushyamirane kuva gitangira impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu ububanyi n'amahanga uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka wa mexique binjira muri amerika temistokle mutijima iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kiri mu kuba cyabereye muri sitidiyo ya televiziyo CNN ya Atlanta asa nk'ushinja perezida Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu bwana Trump muri iki kiganiro yagize ati tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo ni urukozasoni ntitucyubashywe na mba batubona nk'ibicucu mu gusubiza n'uburakari bwinshi areba Trump mu maso perezida Biden hari aho yagize ati uyu niwe muperezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika uyu muntu ntasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika.
Ikiganiro mpaka cyahuje Biden na Trump habura amezi arenga ane ngo amatora yo ku ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe abe nicyo kiganiro mpaka cya mbere kibaye hakiri kare cyane mu mateka y'amatora ya manda y'imyaka ine muri Amerika. cyari kandi nk'ukwisubiramo kw'ibiganiro mpaka bibiri byahuje aba bombi mu bihumbi bibiri na makumyabiri byabaye habura amezi abiri ngo Biden atsinde Trump wahataniraga manda ya kabiri ku butegetsi iki kiganiro mpaka cy'imbona nkubone cyo kuri uyu wa kane nicyo cya mbere mu mateka gihuje abaperezida babiri ba Amerika kandi ni nabwo bwa mbere Biden na Trump bahuriye mu cyumba kimwe kuva ikiganiro mpaka cya nyuma cyaherukaga kubahuza mu kwa cumi kwa bibiri na makumyabiri kibaye ibigaragaza uburyo bazirana Trump yasibye irahira rya perezida Biden mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri na rimwe kandi kuva ubwo bakomeje kujya baterana amagambo yo kunengana harimo no mu kiganiro mpaka cyabahuje mu ijoro ry'uyu wa kane mu minsi yashize Trump yanyeze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota mirongo cyenda y'ikiganiro yakunze kuvuga ko Biden atabasha gutondeka n'interuro ebyiri icyakora muri iyi minsi ya vuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika yahinduye imvugo kuri iyo ngingo yari amaze iminsi ateguza abamushyigikiye ko Biden ashobora kuza ari umuntu ukomeye kuruta uko yamugaragazaga nk'umusaza rukukuri Bwana Trump mbere y'iki kiganiro mpaka yari aherutse gusubiza umwe mu bamubajije kuri iyi ngingo agira ati ndakeka ko azaba ari uwo kujya impaka nawe ubikwiye sinshaka kumukerensa ku ruhande rwe hagati mu kwezi gushize kwa gatanu mbere gato y'uko iki kiganiro mpaka cyemeranywaho biden yagize ati Donald Trump namutsinze mu biganiro mpaka bibiri mu wa bibiri na makumyabiri kuva icyo gihe ntarongera kwitabira ikiganiro mpaka ubu arigira nk'aho ashaka kongera kujya impaka nanjye uransekeje inshuti nta bantu bakurikiraniye ikiganiro muri studio kandi abakandida bombi ahanini bari baherekejwe n'inkoramutima zabo nkeya Jill Biden umufasha wa perezida Biden yari muri studio Melania umufasha wa Trump we ntiyari ahari ariko abarepublikani bashaka kwiyamamazanya na Trump nk'abazamubera visi perezida natsinda bo bari bahari Mary Trump mwishywa wa Donald Trump witandukanyije nawe nawe yari i Atlanta kandi yateganyaga kugaragaza ko ashyigikiye Biden mu kiganiro cya nyuma y'izi mpaka z'abakandida aho aba hafi y'aba bakandida baba bagaragaza uko abakandida babo bitwaye aba bakandida perezida babiri bazahatana mu itora rya bibiri na makumyabiri n'ine nibo baperezida bakuze kurusha abandi babayeho mu mateka y'amerika umudemokarate joe biden ubu afite imyaka mirongo inani n'umwe y'amavuko naho umurepubulikani trump akagira mirongo irindwi n'umunani bombi bafite ibitekerezo bihabanye ku bijyanye n'uko amerika ikwiye kuyoborwa uhereye mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'itanu ndetse no ku ruhare ikwiye kugira mu mitegekere y'isi nk'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare perezida biden arahamagarira ko amerika yakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'uburayi mu gihe trump ashyigikiye ko amerika yakwitarura ibindi bihugu biden yahurije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku gufasha ukraine guhangana n'intambara uburusiya bwayishojeho mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nyamara trump we yagaragaje ugushidikanya ku nkunga amerika ikomeje gutera ingabo za leta ya kiev uyu wahoze ari perezida wa amerika avuga ko azahita arangiza bwangu iyi ntambara ariko ntagaragaza uburyo azabigeraho abakandida bombi bakomeje gushyigikira isiraheli mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa hamasi icyakora biden aherutse kunenga imyitwarire ya minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu muri iyi ntambara yo muri gaza ndetse n'uburyo abanyapalestina bakomeje kuyigwamo minisiteri y'ubuzima ya gaza ivuga ko abarenga ibihumbi mirongo itatu na birindwi biganjemo abagore n'abana bamaze guhitanwa n'iyi ntambara perezida biden yasabye ko haba agahenge ko guhagarika imirwano mu gihe trump we yavuze ko isiraheli igomba kugenda igakora ibyo ikwiye gukora byose ngo itsinde hamasi bwangu amakusanyabitekerezo yo ku rwego rw'igihugu agaragaza ko biden na trump mu guhatana benda kuba neza ku rwego rumwe abasesenguzi benshi muri politiki y'amerika bavuga ko abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bamaze kubura amahitamo muri aba bombi ariko benshi mu batora ntibabakunze bombi ndetse bamwe bagaragaza kangononwa ku kuba batora umwe muri bo ku buryo bumva batora undi utari muri aba cyangwa umukandida wigenga cyangwa se mu kimwe ntibanatore kuri abo badafite aho babogamiye bataranzura uwo bazatora cyangwa wenda batarakurikiye neza uguhatana kw'aba bombi ikiganiro mpaka cyabafasha gufata umwanzuro cyangwa se nibura kikabaganisha mu cyerekezo cya Biden cyangwa se icya Trump ikiganiro mpaka cya kabiri hagati y'aba bakandida bombi giteganijwe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cyenda urakoze temistokle mutijima mu rwanda umuhesha w'inkiko vedaste habimana harasaba urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge guha agaciro cya munara yakoze ku mutungo wo kwa nyakwigendera asinapol rwigara abamwunganira mu mategeko baravuga ko umucamanza wa mbere yibeshye ku ngingo z'amategeko atesha agaciro cya munara yabaye kuri uwo mutungo abunganira amategeko y'umuryango wa rwigara bavuga ko umucamanza wa mbere yakurikije ibyo amategeko ateganya barasaba ko icyemezo cyafashwe cyahamu uko kiri mu kwezi kwa gatanu y'umwaka nibwo urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge rwanzuye ko cyamunara yakozwe ku mutungo wo kwa rwigara iteshwa agaciro ni nyuma yo gusanga yarakozwe mu buryo butubahirije amategeko cyamunara yakozwe ku nyubako yo kwa rwigara iri i kigali mu kiyovu iyo nyubako yagurishijwe miliyari imwe na miliyoni zisaga ijana na cumi n'esheshatu z'amafaranga banki y'ubucuruzi ya equity bank ivuga ko kwa rwigara bari bayibereyemo umwenda wa miliyoni zibarirwa muri magana atatu na mirongo ine n'icyenda kwa rwigara uwo mwenda barawuhakana bakavuga ko ubutegetsi bw'u rwanda bugamije kubatwara imitungo yabo mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugume mu rwanda umunyanigeriya witwa ugusankino lauluma stephen ufungiye i kigali yatanze ikirego gisaba gufungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi avuga ko amaze amezi arenga atandatu afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukekaho ibyaha byo gushyiraho no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutera inkunga iterabwoba inkuru irambuye eric bagira ubusa umunyamategeko felicien gashema wunganira umunyanigeriya ogusanke olaoluwa stepheni niwe bafatanije mu gutanga ikirego gisaba ko yafungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi aravuga ko ogusanke yafashwe hagati mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu gashema yabwira urukiko rw'ibanze rwa kicukiro ko ubushinjacyaha bwasabye inshuro eshanu igihe cy'inyongera ku ifunga ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi akavuga ko amategeko ateganya ko nyuma y'amezi atandatu ubushinjacyaha buba bugomba kuregera urukiko cyangwa se bugashyingura dosiye ku byaha bukurikiranyeho uregwa ubushinjacyaha reka urukiko rw'ibanze rwa kicukiro nta bubasha rufite bwo kuburanisha iki kirego gisaba gufungura uyu mugabo by'agateganyo bavuga ko iki kirego cyatangwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuko arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bukurikiranyeho ogusanke ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari nawe icyarimwe ushobora gusuzuma niba uregwa afunzwe byubahirije cyangwa bitubahirije amategeko umunyamategeko gashema akavuga ko nta myanzuro ubushinjacyaha bwakoze igaragaza ko bwaregeye urukiko avuga ko ashingiye ku gihe uwo yunganira yafatiwe biboneka ko kuva ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwakoze yibukije umucamanza ko mu nyungu rusange urukiko ruba rugomba kwibwiriza rukagaragaza ko umuburanyi afunzwe binyuranije n'amategeko bidasabye kubimugaragariza gashema yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ari ibyaha byambukiranya imipaka bityo ko kuvuga ko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ogusanke bitari ukuri yavuze ko yaburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ubushinjacyaha burarega ogusanke stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba buvuga ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo yari mu birwa bya Chipre yashutse umunyarwandakazi uba muri ibyo birwa mukobwakazi Jennifer amuha konti ye yo muri banki AES muri Chipre busobanura ko iyo konti yayikoresheje mu kunyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki buvuga ko bimaze kumenyekana uregwa yahise ahungira mu Rwanda hari naho haba umugore babyaranye umutoni wa Sepisi akigera mu rwanda byamenyekanye ko umukobwa wase afungiwe muri shipure nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego bumubaraho ko yaba yaribye abarirwa mu bihumbi mirongo itatu by'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga agera muri miliyoni mirongo ine mu mafaranga y'amanyarwanda gusa umunyamategeko gashema akavuga ko kuba ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyanigeriya yakoreye icyaha mu mahanga nta bubasha inkiko z'u rwanda zifite bwo kumuburanisha avuga ko butagaragaza inyungu z'u rwanda cyangwa z'umunyarwanda zabangamiwe uyu munyamategeko akavuga ko nta mpapuro zo ku rwego mpuzamahanga zatanzwe zisaba ko ogusanke yatabwa muri yombi amabaruwa ijwi rya amerika ifiteho kopi ku mpande zombi agaragaza ko polisi ku rwego mpuzamahanga interpol ya kigali yandikiye iya ankara muri turukiya isaba dosiye ifunze mukobwa wa se jennifer yagombaga gufasha inzego z'ubutabera mu rwanda kumenya ibiyikubiyemo bugaheraho bukora dosiye ikurikirana ogusanke kuko buvuga ko bafatanyije ibyaha polisi ya ankara muri turukiya yasubije iy'u rwanda ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko ibyo bidashoboka kuko nta masezerano bagirana yo guhanahana abanyabyaha ivuga ko binabaye ibyakorwa binyuze mu nzira za diplomasi ibyo aregwa byose arabihakana umucamanza yatangaje ko azamumenyesha icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu kiganiro cyihariye kigaruka ku mibereho y'abari n'abategarugori uyu munsi turanyarukira mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda hari abagore bakora umurimo wo kwikorera imizigo ibyo bamwe bakunze kwita kwisuma ni umurimo uba usanzwe ukorwa n'abagabo nabo b'ibigango nyamara aba bagore barenga mirongo itatu bamaze imyaka cumi n'irindwi bawukora inkuru ya temisitokire mutijima mu masaha y'akaruhuko ka saa sita z'amanywa ku mupaka wa rusizi ya mbere uhuza u rwanda na Kongo itsinda ry'abagore nka batandatu mu mataburiya y'ibara ry'icyatsi kibisi n'ay'ubururu bwijimye baricaye ubona ko basa n'abarimo kuganira aba bagore ni bamwe mu barenga mirongo itatu bakora umurimo wo kwisoma imizigo aha ku mupaka wa Rusizi ya mbere akazi kabo ka buri munsi ni ugupakurura imizigo yiganjemo imifuka y'ifu n'iy'imyumbati bayikura mu makamyo manini bayishyira mu modoka ntoya nazo zikayambutsa ziyijyana i Bukavu muri Kongo iribagiza beyata umwe muri aba babyeyi arasobanura uko igitekerezo cyo kwinjira muri aka kazi cyabajemo nyine urumva benshi twakoraga umurimo wo komotsa forode abacuruzi baguriraga muri kongo bakaduha akazi bamara kuduha akazi tukabibomorera tukabyambara umubiri wose tukabizana mu rwanda bakaduhemba noneho rero haza kuboneka igitekerezo cyo muri duwani hari abamama bahakoraga b'abaduwanikazi batugira inama y'uko atese ko muri ko abakongomani bafata utuzigo bakatugeza ruguru ku matagisi mwe nta buryo mwakishakamo igisubizo mukajya mutukura hano namwe mukatubagereza hariya nabo bakatuzamura ruguru nuko twaje guhura twese nyine twihangira uwo murimo wo kwikorera imizigo beyata na bagenzi be bavuga ko kwinjira muri aka kazi mu ntangiriro bitaboroheye ibyo bigaturuka ku myumvire ishingiye ku muco cyane ko yari umurimo wari umenyerewe ku bagabo nabo b'ibigango abagabo twari tuhasanze bari bafite amakoperative yabo yo yumvise nyine tugiye kubarya akazi bahagurukira kuturwanya ariko kuko leta yari idushyigikiye n'ubuyobozi bwo muri duhani budushyigikiye bwagumye nyine kuturwanirira tugera ku byo twashakaga tukigera hano ku mupaka tuje gutwara imizigo natwe ubwacu twayitwaraga twabonaga dufite ipfunwe ku buryo wabonaga umuntu ukuzi ugahisha amaso ariko igihe cyaje kugera tugenda dutinyuka tubona turanasobanutse aho ugenda ukabona ibiryo by'abana ukabona umwambaro abana bagasa neza mu rugo twaje kubona ari umurimo mwiza turawishimira badufataga nyine nk'abanyantege nke ariko siko biri turashoboye gusa ibyo dushoboye turabishoboye ntabwo dushoboye ngo naterura biriya biri ijana na mirongo itanu kuko imbaraga zirarutana ariko biro senkani ndabishobora ku mbaraga zanjye nyine bakanshyira ku mutwe ngatembera benshi babonaga turi abanyantege nke bamwe ntibazabyara abandi nyine bajyaga baduca intege ariko kuko twari dufite intego twari tugamije turakomeza buhoro buhoro buhoro buhoro tuza kubona nabo nyine kugeza n'iki gihe tukiri kumwe nabo umurimo wo kwikorera imizigo aha ku mupaka aba babyeyi babwiye ijwi rya amerika ko bawutangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kuri ubu aha ku mupaka wa rusizi ya mbere habarizwa amakoperative arindwi ahuriyemo abagore n'abagabo bakora uwo murimo aya arimo na jyambere mubyeyi ari nayo kabera francina na beatiri bagize babarizwamo aba babyeyi bombi babwiye ijwi rya amerika ko uyu murimo wabagejeje kuri byinshi birimo no kwiyubakira icumbi kuri kabera wari ubayeho akodesha aho kuba n'umuryango we gusa sinavuga akazikata navuga ngo ntaho kamvanye karahamvanye kubera ko nagatangiye mba mu nzu y'ikode ubu nibera mu nzu yanjye inzu nanjye wayiyubakiye mu mbaraga z'iyi koperative nyine ko nagenda mbona amafaranga ndayiyubakira abana banjye bariga mbona nta kibazo aka kazi karadufashije kuko ukurikije ukuntu twari twatangiye dutwara utwo tuntu ndibuka ko bwa mbere twahembwa abiri n'itanu y'ibiceri tugenda dutera imbere baduha imodoka tugera aho tugera ku madepo y'amafu uko bagendaga baturwanya ariko na leta igenda idushyigikira bavuga ati ababyeyi bemeye gukura amaboko mu mufuka bagakora nta mpamvu yo kutabasangiza akazi twagendaga nyine tubona bizacamo muri iki gihe hari umwuka mubi mu mibanire y'ibihugu by'u rwanda na kongo biturutse ku ntambara y'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu biraboneka ko imirimo myinshi n'ubucuruzi bwakorerwaga aha ku mupaka kimwe n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa hagati y'ibi bihugu byombi byahungabanye cyane uyu mwuka mubi wateje ukwishishanya hagati y'ibi bihugu bituranyi ku buryo namwe mu mabwiriza yoroherezaga ubuhahirane hagati y'abaturiye imipaka nko kwambuka hakoreshejwe ikarita ndangamuntu yagiye avanwaho kuri aba babyeyi naho ibyo byagabanyije cyane akazi babonaga byaraduhungabanyije cyane kuko urumva niba naravaga nkajya muri kongo ngagira utwo nomorera umukongomani kuri ubu ntibyemewe ubwo rero urumva niba nari bucyure magana atanu ubwo ndaza gucyura igiceri cy'ijana kuko nta kandi kazi ndi bubone amadepo arafunze nta muvoma urujya n'uruza mbese dupakura ka kamodoka kaje ubwo iyo kataje nyine turashumera kuko nimba narabashaga gucyura bibiri bitatu bine bitanu none ubu nkaba nisanga muri magana atanu igihumbi ubona twaragiye hasi cyane urumva icyo gihe twabonaga akazi tukijyana ingorofani muri kongo n'abakomane baza bakagurira u rwanda nyine ukabatwaza ukabona amafaranga none ni ugutegereza izava i kigali yitaje urataha icyizere cy'uko akazi kabo kasubira kugenda neza nk'uko byahoze aba babyeyi bagiteze kuba igihe ubu kibuditse mu mibanire y'u rwanda na kongo umunsi umwe cyazeyuruka naho kuri bagenzi babo bacyumva ko hari imirimo batakora aba babyeyi babafitiye ubutumwa nababwira ko batinyuka bagakora kuko akazi kose turagashoboye nta murimo ugihari w'umugore nta murimo ugihari w'umugabo buri wese yatinyuka agakora ni n'aha dusoreje ikiganiro cyacu cyihariye ku mibereho y'abagore cya none na ritemistoke mutijima mukomeze kugubwa neza na gahunda za radiyo ijwi rya amerika iwanyu mu ntara mu burundi hirya no hino mu ntara ibinyobwa bikorwa n'uruganda burarudi bikomeje kuba bike ababicuruza ntibabibona ku bwinshi n'abaguzi bagahendwa hamwe na hamwe utubari twarafunze inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi mwagezwaho na thierry vendayishimiye iruhande y'abo badandaza abihereza ibyo binyobwa nko mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko kwizimya inyota muri kino gihe bitoroshe bagasigura ko aho bakubise ijisho ikinyobwa ca burarudi bakigura umurengera je nka jewe nihereza akanyobwa amuseri mugabo amuseri kugira ngo uyironke n'akabari wowe ushobora kujamo ukakironka ico kinyobwa amuseri wigeze ku bihumbi bitanu bine n'atanu bine hamwe hamwe urumva ko buraseri ntawe uzi ikibazo byaba byarahuye naco kugira ngo abanyagihugu tubure ivyo binyobwa ugeze ku migwa mikuru y'intara z'uburundi zitandukanye ubona ubunywero bwinshi bwugaye kubera iryo kena ry'ibinyobwa bya burarudi abadandaza b'ibyo binyobwa bakavuga ko ikena ry'ibyo binyobwa ririko riratuma abakora bahomba agahombo kanini kuko turashobora gukora ntushobore kureba ingene ushobora guhemba abakozi haba n'amarwayi ugasanga ni ikibazo igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaburushete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa icyo ari cyo cyose yipfuza apana icabonye icyo ari cyo cyose n'iki gihe rero kubera izi nzu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimvye makori ya obero kumuriha turiha obero tukariha na meri mwene impangu bene izi mpangu zisanzwe zinazimvye izi mpangu zo mwirohero tuguma turiko turariha ku itariki urumva rero n'ikibazo cyosanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa ku mugwa mukuru w'intara ya bururi turi mu bumanuko bw'uburundi ku kubura ibinyobwa bya burarudi bari bamenyereye abanywanyi b'iryo hinguriro bihereza muri kino gihe ibinyobwa bikaze nka sapo wayini n'izindi biri mu macupa atameneka ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakavuga ko ibyo binyobwa biri kubigira ingaruka mbi ku babyihereza ingaruka mbi ihari ni uko abantu usanga ataco bimarira itondo ugasanga baragoyagoye kandi ivyo biyoga babinywa amasaha yose kuko n'akantu umuntu atekera mu mufuka hanyuma ugasanga no gutaha ntibagitaha barambarara mu nzira izo bangara dusaba yuko boze kura kubera zica abantu ku bwinshi ziratwica n'ukuri kw'imana kubaho no mu ntara z'uburaruko bw'uburundi abahora bihereza primus ndende canke ngufi amositeni ndende canke ngufi n'izindi zihingurwa na burarudi batandukiriye inzoga ziva hanze y'igihugu zikaze cane mu bisanzwe ico baca bihereza urumva ko ari za nzoga nyene birirwa baracisha bigisha ku marezo sosiyo mu burundi ko zibangamiye amagara y'abantu ari nka za kiki ari nka za saporo ari nka za savana n'izindi n'izindi ntiriwe ndavuga kandi urumva zirabangamiye amagara y'abantu kuko ugerageje kuraba abazihereza urabona ko ubuzima bwabo butifashe neza no mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi niko kuko ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko ibinyobwa abantu bijukiye byitwa sapo wayini kike n'izindi izindi bapfa kuzinywa batazi n'ingene zihingurwa erega nubwo birafise ingaruka mbi ukanyoye konyene kuko bahora ukanwa kavanze n'urwagwa ariko ku buryo umutima uca utangura gutera nabi urumva navyone si vyiza ukanyoye konyene ego nivyo arabangamiga kubera ivyo bintu tutamenyereye utazi n'inyene izo nzoga zambigwa urumva nazone ziratutera ibibazo baba bari basanzwe badandaza ibinyobwa bihingurwa na brarudi baba bahora bihereza ivyo binyobwa nta kindi basaba nuko iryo hinguriro ryotorera umuti ingorane rifise kugira ngo risubire ku murindi ryahorako buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nk'uko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye n'uko tuba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukabona ko amaproduwi yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese uwahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku mpene ashobore kubandanya nk'uko byahora uburongozi bwa burarudi bumenyesha ku rubuga rw'iryo shirahamwe ko ako kamo k'abanywanyi gatahuritse ariko bakamenyesha ko ikibazo bafise ari ikibazo cy'igihugu kijanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu urakoze tiyarive ndayishimiye ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu umuntu harimo akoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umubabaro w'umwana umenywa na nyina umusimwija mwari kumwe na venuste nshimiyimana